radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nshuti banywanye mwabonye ikingura ikaze kuri radiyo yanyu duhere ku makuru yo hirya no hino ku isi murayagezwaho na aloyizi bigirimana mwaramutse tomasi muyavugwa muri afurika abahinga mu by'amagara y'abantu baragabisha ko kubona afurika yarananiwe gucandaga umuriyaridi umwe n'imiliyoni amajana atatu z'abanyagihugu bayo bizogira ingaruka nini ku bisata by'amagara y'abantu no ku butunzi ni mu gihe afurika ariko karere kagisigaye inyuma ugereranije n'ahandi ku isi mu gucandaga abantu kovide cumi n'icyenda ikigo cya afurika kijejwe kugenzura indwara kivuga ko ibihugu nka tanzania uburundi eritrea hamwe na repubulika yitangaje ya saharawi ata munyagihugu wabyo n'umwe arahabwa urwo rucanco burkina faso yaronkejwe incanco ibihumbi ijana na cumi na bitanu za astrezeneca ariko ngo nta munyagihugu n'umwe wayo araterwa na rumwe muri rusangi afurika imaze kuronka abantu hafi miliyoni zitanu banduye covid cumi n'icyenda hamwe n'abandi ibihumbi ijana na mirongo itatu na bitatu bamaze gupfa umushikirizamanza mukuru wa sentare mpuzamakungu mpanabyaha cpi yarasabye leta ya sudani kurungika irahe abagabo bane barimwo omar al bashire iyo sentare yagiriza ibyaha byo mu ntambara bakoreye muri darfur fatu bensuda yabisabiye mu kanama ka oni kajejwe amahoro n'umutekano ejo ku munsi wa gatatu bensuda yavuze ko sudani ikwiye kwerekana ko ari leta nshyashya by'ukuri mu kwifatanya n'amakungu kandi akayisaba kwiyunga n'abandi mu kubahiriza ubutungane hamwe n'amategeko mpuzamakungu umushikirizamanza mukuru wa cpi besuda yamuka muri gambiya arangiza amabanga yiwe ku itariki ya cumi na gatandatu y'uku kwezi inyuma y'imyaka hafi mirongo ibiri amaze akorera muri iyo sentare icyenda muri yo akaba yari umukuru wayo azosubirirwa n'umushingwamanza w'umwongereza karim khan azwi mu bikorwa byo guharanira agateka ka muntu tukiri muri afurika raporo y'igisata cya onu kijejwe agateka ka zina muntu yasohotse muri iyi ndwi ivuga ko abasirikare bavuye muri somaliya baja guhabwa imyimenyerezo muri eritrea baruhiye kuja kurwana mu ntambara ihitiye muri tigre leta ya somaliya yamye ihakana ko abasirikare bayo bari muri tigre ababyeyi b'abo basirikare muri abo baburiwe irengero muri izo ntambara barashavuriye perezida wa somaliya mohamed abdulahi farmajo kuba yarahakanye ibyoba byarashikiye abana babo abdisalamu gured muyavugwa mu makungu perezida joe biden ejo ku munsi wa gatatu niho yashika ku mugabane wa buraya mu rugendo rwiwe rwa mbere mu makungu aho ategekanya kubonana n'abandi bakuru b'ibihugu byo mu burengero bw'isi ni imbere y'uko azobonana na perezida w'uburusiya vladimir putin mu ndwiza i geneve mu busuwise imbere yo guhaguruka i washington ejo kuwa gatatu perezida biden yavuze ko intumbero y'uru rugendo ari ugukomeza ubucuti n'ibihugu bicuditse na amerika yavuze kandi ko azobwira perezida putine n'ubushinwa ko uburaya na amerika ari urunani ntamenwa yavuze kandi ko azotangaza umugambi wiwe rusangi wo kuzocandaga isi umugera wa kovide cumi n'icyenda amerika iramaze gucandaga igice cya kabiri cy'abanyagihugu bayo bakuze ariko ibihugu bikenye biracyari inyuma cyane muri icyo gikorwa perezida biden kuri uyu munsi wa kane atekanya kuganira n'umushikiranganji wa mbere w'ubwongereza boris johnson imbere yo kwitabira inama ya g7 y'ibihugu bikize kuruta ibindi izobera mu bwongereza kuva kuri wa gatanu gushika ku munsi w'imana
aloyizi bigirimana urakoze kuri ayo makuru yo hirya no hino ku isi utugejejeho inshuti zacu mukomeje kumva radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mudukurikire no ku rubuga rwacu rwa interineti wa eshatu akadomo radiyo yacu voa akadomo komu no kuri yutube instagram na facebook voa radiyo yacu mu rwanda turavugira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu naho mu burundi turi ku mirongo migufi metero makumyabiri n'eshanu mirongo itatu n'imwe na mirongo ine n'imwe aha mu burundi ubushomeri mu barangiza amashuri mu ntara y'amakamba bwabaye ndanze barambaza leta kugira ngo ibafashe
yo kugira nze muri uwo mwuga narahejeje amashuri nize erupe mbona ko atakazi ndonse ndaguma muhira mbona abandi baguma barwaye arabarovyi bagaruka nkabona bamerewe neza bati kumbure na jenova ngaha muhira ntashobora kuja hariya y'abandi baja nkaronka akazi
bakunda uwukize deo ni umwe mu baherutse kurangiza amashuri akora akazi katajyanye n'ibyo yize mu rwanda abasenateri bamwe na bamwe baranenga ireme ry'uburezi mu rwanda kandi abaturage b'umurenge wa gasakuza mu karere ka musanze baragaya ifumbire itujuje ubuziranenge bahawe amakuru arambuye ni mu kanya gato cyane ntimujye kure muri kumwe na thomas kamirindi duhere mu burundi bamwe mu barangiza amashuri mu ntara y'amakamba bavuga ko babayeho nabi kuko leta itabaha akazi abahanga banonosoye ibijyanye n'iby'imirimo basanga leta y'u Burundi yari ikwiye korohereza abashoramari b'abanyamahanga gushinga akazi mu gihugu ni inkuru y'ijwi rya amerika ifatanyije n'abanywanyi bayo mu burundi turayigezwaho na mugenzi wacu Desiratungimana uri i kigali mu rwanda bamwe bavuga ko bataronse akazi kuva barangije amashuri abakunzi b'ijwi rya amerika babasanze muri zone mvugo ya komine nyanza lake y'intara ya makamba hari abahisemwo gukora uburovyi bw'amafi mu kiyaga tanganyika dewo bakundukize n'umwe muri abo yahejeje ishuri ryo kwigisha ariko siwo mwuga akora abakunzi b'ijwi rya amerika bamusanze ku mweha wa mvugo turi bumaze kumara amashuri tukadepoza tukabura ukuntu tworonka akazi twokora twarazi kuguma muhira tubura ko bitoroshe nje kugira nze muri uwo mwuga narahejeje amashuri nize erupe mbona ko atakazi ndonse ndaguma muhira mbona abandi baguma bagenda baba yarabarovyi bagaruka nkabona bamerewe neza bati kumbure na jenova ngaha muhira ntashobora kuja hariya y'abandi baja nkaronka akazi hanyuma nkabandanya kubaho nk'abandi icyo gituma naciye ndishiramo icyo cyiyumviro cyo kuza ngaha si abahejeje ishuri nderabigisha gusa bataronkejwe akazi mu gihugu jean dodieu n'intunze wo muri komine nyanzarake yahejeje ishuri ryisumbuye mu ndome za none kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu abakunzi b'ijwi rya amerika bamusanze ariko adandaza amakara n'itomati ku mugwa mukuru wa komine umwuga avuga ko utagenda neza jewe nize igisata cy'indome za none bibiri na cumi na kane shyira bibiri na cumi na gatanu nonaraho nka diporome ubu niyungunganya dandaza udukara ahandi nka dandaza itomati nibyo bifasha mu buzima bwa none hari aho bishika n'umutaha ukamperana nkacambaho mu buzima bugoye ubwo rwaruka rwarangije amashuri yisumbuye muri komine nyanzarake y'intara y'amakamba iri mu bubanuko bw'uburundi muri kino gihe rutagira akazi rusaba ko leta yorushigikira ruvuga ko niba nyirwaruka yashinzwe ruyumva ku matwi duhora tuyumva ntaho turayibona twoyisaba ko yoza iratugendera ihejeje kutugendera ikazatumenyesha ukuntu twobaho n'ukuntu twoyitura ababyeyi bo muri komine nyanzarake y'intara y'amakamba hari ikintu gikomeye kibababaza marcienne barenga yabo n'umwe muri abo bavyeyi ababazwa n'ingene abana bashyizwe mu mashuri bayahejeje batahira kuyerera mu mabarabara ni ukuri turababara kubera tuba twarasohoye amahera yo kubigisha abana kandi bakabura ikintu boshikako kandi twarasohoye amahera ariko ukabona abandi bararonse enye aho bisumamwo bakaronka n'amajana abiri yo gufasha ababyeyi ariko babandi babana twigishije natwe kugira ngo natwe turonke enye kuruhuka bakabura icyo bifashisha bikatubabaza igituma abahe bahejeje amashuri mu Burundi badahita baronka akazi nuko atabuhari vyemezwa n'umuhinga mu bijanye n'akazi akaba arongoye ikigo BBN gifasha urwaruka kwitunganiriza imigambi yo kwikenura fate cyane cyane ku mashyirahamwe yikorera utwabo afise ibyo ahingura ari mu burimyi cyangwa ubworozi na cyane cyane mu mahinguriro bajya nibo batanga akazi akazi rero ni ukuvuga yuko baba bakeneye abakozi abakozi nabo ubakenera kubera yuko ufise ico ubakoresha kugira ngo umwimbu wongerekane iyo rero isoko ibonetse uca ukenera kwimbura byinshi kuri iyo mbura byinshi rero ukenera abakozi niho utanga akazi reka abanyamitahe bakaza mu burundi atamananiza basabwe ni kimwe mu byo pierre claver nduwumwami arongoye bebeyene asaba leta kugira bikunde ubuzi bugwire mu gihugu ntera kamu leta yuko ikwiye korohereza no kureba n'imitahe na cyane cyane abava hanze bagira bati twashaka kuza gukora mu burundi mugabo tworohereze kuri ibi n'ibi n'ibi ni ukubumviriza niho rero iyo ariko araza yonyine ntiyarondera ati nkeneye abasudere nkeneye abimba ubutare n'agataka ariko nkeneye n'amabarabara n'amatara ibyo ni leta ibishyiraho n'ibihugu bya amerika bya rutura bya bufaransa baringinga abanyamitahe bakajya iwabo bagakora iwabo ivyo biruko mu gihe mu Burundi abarangiza amashuri ntibaronswa akazi atari agaseseshwa rumuri ku rubuga ngurukana bumenyi ikigo Istebu cishinze gutanga ibiharuro ku buzima bw'igihugu kivuga ko mirongo ine n'ibice indwi kw'ijana ku ruhande rw'abigeme barangiza amashuri atakazi bafise abasore nabo bakaba bagera kuri mirongo itatu n'icenda n'ibice bitandatu kw'ijana
mu rwanda uburezi bwaradindiye bamwe mu basenateri basanga rimwe na rimwe biterwa n'ihindagurika rya hato na hato rya porogaramu z'inyigisho ni inkuru ya mugenzi wacu asumta kaboyi
mu nama nyunguranabitekerezo yateguwe na komisiyo y'imibereho myiza y'abaturage muri sena kuri uyu wa kabiri yigaga ku kuzamura ireme ry'uburezi yaraye ishojwe bamwe mu basenateri bumvikanishije ibikenewe senateri dusingize muri jean pierre na senateri emmanuel havugimana bagarutse kuri bimwe babona byazahura ireme ry'uburezi ikindi gituma ireme ry'uburezi rizamuka ni na abarimu ubwabo byagaragaye ko kubateza imbere guteza imbere amasomo bahabwa bifite akamaro ariko n'imibereho yabo hari aho usanga amashuri yita ku mibereho y'abarimu muri ayo mashuri ugasanga ireme ry'uburezi rizamuka kurusha andi mashuri nko koroherezwa kubona icumbi kubona isoko ryihariye na ririya tujya tubona mu nzego z'umutekano n'ibindi ibyo bigatuma abarimu bagira motivasiyo abarimu nabo bakwiye guhabwa agahimbazamusika gafatika umuntu ntajye mu bwarimu kubera ko yabuze ikindi kintu akora hari benshi twaciye mu bwarimu iyo ukora umurimo utishimye ukumva utawushaka abana biguba tukagura gusa uruhare rwo guhinduranya porogaramu ntitindeho ni zimwe zagaragajwe n'abasenateri mu bizambya ireme ry'uburezi nabyo senateri havugimana arabyumvikanisha muri iyi myaka makumyabiri n'irindwi hagiye habaho n'impinduka nyinshi cyane mu burezi ngira ngo ahari minisiteri y'uburezi muri iyi myaka makumyabiri n'irindwi niba yagize abaminisitiri benshi bashobora kuba bagera nko ku icumi mu myaka makumyabiri n'irindwi bari mu wayene y'imyaka ibiri n'ibice birindwi ahari kuri kuri buri muminisitiri kandi buri wese akagenda asa n'aho azana reforume ye ahindura ibintu bahindura indimi ugasanga rimwe na rimwe n'abarimu babishyira mu bikorwa basa n'aho bayoba icyo bakora ugasanga hari ibitabo bimaze gutanga amafaranga bakabibika ibi bibazo aba basenateri bagarutseho ni nabyo akenshi abarimu ndetse n'ababyeyi bakunze gusobanurira guverinoma urebye ikibazo ubundi ni amafaranga naho ubundi kwiga uburezi uzi ukuntu ari n'akazi keza ejo bundi haje abana twigishije hano baje ugasanga aratanga ingura cyari mwarimu kubera iki nawe azi ko imibereho ya mwarimu ikaze arumva urwego agezweho wowe wakabaye umurusha kuvuga ngo umwana uyu munsi yize mu cyongereza ejo mu kinyarwanda ntari bumenye icyo cyongereza ntari bumenye n'icyo kinyarwanda arahagarara hagati ubukire bw'ibikoresho nabwo bwagaragajwe nka bimwe mu bikoma mu nkokora ireme ry'uburezi mu bipimo bya minisiteri y'uburezi byo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda bigaragaza ko byibura mu mashuri abanza intebe yicaraho abanyeshuri batanu mu gihe igenewe abana babiri gusa mu yandi mashuri abanza byerekana ko abanyeshuri batanu bahurira ku gitabo kimwe kandi ubundi kigenewe abana babiri iyamuremye augustin perezida w'inteko ishinga amategeko umutwe wa sena we ashimangira ko hakenewe ubusesenguzi bwimbitse kuri iki kibazo nka sena twebwe dushinzwe gukurikirana gahunda no kugenzura ibikorwa n'imikorere ya guverinoma icya mbere ni ugukora analize kiritike y'izo gahunda y'izo politike tukagira guverinoma inama turabibwira tuti mu burezi mufate indiketa zibarika zipimika ebyiri eshatu tuzagenda tureba ko twazigeze uburezi ntabwo ari amashinga si abarimu bareba nicyo u- uwarezwe ageraho ushobora kwerekana bimwe mu byifuzo byatanzwe n'abasenateri ni uko ireme ry'uburezi ridakwiye gupimirwa ku manota ari ku mpamyabumenyi ahubwo ko hakwiye kujya hanagaragazwa icyo umunyeshuri ashoboye kuri iyo mpamyabumenyi ye asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali
turacyari mu rwanda mu murenge wa gasakuza mu karere ka musanze intara y'amajyaruguru abaturage bahawe ifumbire itujuje ubuziranenge none irabahombya barasaba leta guhagurukira iki kibazo jean batiste ndabananiye arakomeza kuri iyi nkuru
aba baturage bo mu mudugudu wa gatabo mu kagari ka gasakuza ko mu murenge wa gacaca i musanze baherutse kubwira ijwi ry'amerika ko bahawe ifumbire itujuje ubuziranenge ifumbire mbona ririmo ibicupa aho ibisupanete mbona ri- birimo ibashari ni ibiri fumbire wa mugabo waguze ubwo nagiye kurikoramo igicupa ahubwo cyanaranyhebyemo nuko ibigori byarangiye byeze ritari ryayonga twasekeye rikirimo imisenyi babaga basuzemo amazi ukabona itosi ukagira ngo ni imborera twarahingaga mu mwaka ugahita nyuma y'icumweru umwaka wageze hejuru ariko uwo mwaka wameraga utukuye ibishyimbo byameze bitukuye amababi asa n'umuhondo bavuga ko iyi fumbire yabarumbirije imyaka bari amatarasi ane nakora mu mufuka n'igice by'ibigori nta na bimwe ngo mpima ariko nta na senka ntiyageramo narebye wa mugabo we iri fumbire wafumbije kwa hano rya ryakageha kameze n'urunyabutongo kikoreshagwa mu shashi koko muvandimwe kikamera nageragezaga wenda ku ibigori yakavanye wenda byibuze wenda nk'ibiro nk'ijana na cumi we nka mirongo itanu nabyo ntaho bishyitse neza Eh, nari nahindamo ibishyimbo mbere nakoranaga na mukecuru nezaga nka toni igice y'ibishyimbo ariko ubu ngubu nta n'ibiro magana ane nakuyemo umufuka uhwanye n'ibiro ijana naho ibiro senkani ni ibiro mirongo itanu bongeraho ko bakomeje kwishyuzwa amafaranga y'iyo fumbire bavuga ko ntacyo yabamariye amafaranga w'iwanje bamwandikiye ntabwo yari yakagatanze ntabwo yari yaba nta nakubesha azakomeza kugwa mu ijana kandi ibigori yejeje mperutse kutujana bambwira amafaranga ijana na cumi y'ikiro ubu akomeje kugenda bakwepakwepa mu kubishyura none se yagira ati nari kurata ibigori ikibara yari atishije ibihumbi mirongo itanu ibyo nakuyemo si none ko ntabonamo ibihumbi wenda nk'icumi ubwo kumera kweza umufuka nahise ngugurisha mirongo itatu na bitanu nongeraho bitanu ubwo mbaha mirongo ine biba bankarikiye ibihumbi ijana na makumyabiri na bingahe iyo mbyibutsa ngira ngira ikiniga yuko banteye mu bihumbi bidashira oya n'umugabo ntanapfa kurira ariko agahinda ko karanyishe uyu mugabo wo mu mudugudu wa gasenyi nawo wo mu kagari kagasakuza avuga ko abaturage b'umudugudu wa gataba bari bagenewe iyo fumbire nk'igihembo cy'uko bashyize indi midugudu yo mu karere ka musanze mu kwishyura ubwisungane mu buvuzi ko bitari byitezwe ko bayishyuzwa batoranyije ngo uyu mudugudu ngo wagatanga ngo ni uw'icyitegererezo ngo wayo wa mbere mu karere uvuga ugendera iryo fumbire ryaje ari nk'iry'ubuntu ari uko uyo muturage agenda gufumbiza kubera ko birangira ababi- nyuma yaho babishuje n'ubu ngubu babishyuzaga ni uko ari induru zavuze akagabanya kubishyuza ariko hari abimaze kwishyura twebere kubera ko ndi muri gasenyi ihanye imbibi na gataba ni aha ngaho nta na rifashe wongera akoresheje ijyanjye nzi ngo bawuhembye ifumbire ridashitse nyamara ariko kuri uyu wa kabiri umukozi w'umurenge wa gacaca joseph desire dusabimana ushinzwe ubuhinzi yahakanye ibivugwa n'aba baturage bahawe ifumbire y'imborera ntabwo ari bo bonyine yemwe ke- kwa kenda no kwa cumi umwaka ushize tuyibaha ku ideni tugiye kwishyuza bamwe barishyura abandi banga kwishyura banze kwishyura rero baravuga bati ntabwo turabishyura niho batangiye kuvuga ngo ifumbire mwaduhaye ngo yari mbi naho ngaho barejeje nyine hari akandi kagari ka kabirizi dusabimana yanahakanye ko iyi fumbire yahawe abaturage b'umudugudu wa gataba nk'igihembo nubwo dusabimana yemeje ko iyi fumbire yari nta makemwa kandi ko abahinzi bo mu kagari ka kabirizi bayikoresheje bakeza uyu muturage wo muri kabirizi yabwiye ijwi rya amerika ku mugoroba wo kuri uyu wa kabiri ko muri rusange abaturage ba kabirizi batakoresheje iyo fumbire kandi ko n'abayikoresheje batejeje twe ahantu bayimenye abaturage barayanze bakoresha iyabo bayangiye iki ibiciro ni ukuvuga ngo bagupimiraga igitebo bakavuga wenda niba igitebo gifite ibiro nka makumyabiri bakakubwira ngo uzishyura amafaranga wenda nk'ibihumbi bitatu ubwo rero basanga ariko bimeze abaturage bati tuzakoresha iyacu waba ubizi neza ko muri kabirizi hose nta na hamwe abaturage bakoresheje iyo fumbire bayo iya mbere eh, barayikoresheje cyane iriya fumbire yaje ari nk'intuburano ntabwo yigeze kweza aho bayishyiraga nta cyatsi cyahameraga ntacyo wagira uti sinzi na side yakagombye kuba yari irimo narabyiboneye si aha honyine abaturage binubira iki kibazo cy'ifumbire mbi umuvugizi mukuru w'umuryango imbaraga ukurikirana abahinzi babarirwa mu bihumbi makumyabiri na birindwi na magana atatu mu rwanda jean paul munyakazi yabisobanuriye ijwi ry'amerika kuri uyu wa kabiri cyane cyane ifumbire y'imborera ni ifumbire muri iyi minsi ikorwa na ba rwiyemezamirimo ku giti cyabo twari twaragiye tubakangurira ko mbere y'uko baziha abaturage inzego za leta cyane cyane ikigo gishinzwe eh, ubuhinzi n'ubworozi eh, rirabu kikansikotoreza gutanga uburenganzira ko ayo mafumbire akwiye gukoreshwa aha rero ba rwiyemezamirimo benshi uretse no kubaha amafumbire ameze gutya harimo n'abashyiramo igitaka bagafata igitaka bakaryongera muri ya fumbire witaga yuko ari nziza henshi icyo kibazo kiragaragara mu turere dutandukanye kirimo ntabwo wavuga ngo ni twose ijana ku ijana kuko tutigeze dukora ibarura ryihariye ni ikibazo gikomeye birahombya igihugu munyakazi nawe avuga ko ifumbire itujuje ubuziranenge iteza abahinzi igihombo gikaze yongeraho ko inzego zibishinzwe zikwiye kugira icyo zikora kuri iki kibazo cyane cyane kuko amafumbire y'imborera ntabwo akurikiranwa cyane niyo leta iri gukurikirana ikurikirana amafumbire mvaruganda aha rero niho dushingira rero dusaba yuko eh, inzego za leta zadufasha n'ikigo cy'ubuziranenge gikwiye kuzamo uko gitanga ibyangombwa ababikora ubu ngubu babikora batabifitiye ibyangombwa ubwabyo munyakazi yanavuze ko hakwiye ibiganiro hagati ya rwiyemezamirimo watanze ifumbire n'abaturage bayihawe bagakemura iki kibazo mu bwumvikane twagerageje kuvugisha rabo ikigo cy'igihugu gifite mu nshingano guteza imbere ubuhinzi kuri uyu wa kabiri kugira ngo twumve icyo kivuga kuri iki kibazo kibazo gusa ntabwo cyatwitabye jean batiste ndabananiye ijwi ry'amerika imusanze
turabaramukije bakunzi namwe banywanyi b'ijwi ry'amerika mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twasangiza abatwumva kubera iyo mvo ijwi ry'amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavidewo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga n'aho mugendera mudushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ibyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashyikira ku nyota y'ibibaraje ishinga mukoresheje urubuga rwa facebook voa radiyo yacu canke inomero yacu ya whatsapp ikurikira agasaraba rimwe kabiri zeru kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe ijwi ry'amerika ni radiyo yanyu
abatugejejeho amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari murakoze noneho tujye mu bufaransa ejo bundi kuwa kabiri umuturage yagize gutya akubita urushyi ku itama perezida emmanuel macron ubwo uyu mukuru w'igihugu yarimo aramutsa rubanda macron yari yagiye gusura umujyi wa tan l'ermitage mu majyepfo ashyira uburasirazuba bw'igihugu si ubwa mbere umuturage asagariye umutegetsi ukomeye mu ruhame gutya impamvu yabiterwa n'iki nibyo mugenzi wacu Geoffrey Mutagoma yaganiriyeho na muganga w'impuguke mu bumenyi bwa muntu Dr Albert Gakwaya ukorera mu Butaliyani no mu Bubiligi
kuriya by'umwihariko sinagira icyo mbivuga kuko nabakoze icyo bita diagnosticative ntabwo nahita mvuga ngo umuntu afite ikibazo kimeze gutya ntarinzi uko yari ameze n'ibyari bimurimo n'ibyamusukumye gusa ariko ibikunda kugaragara ko umuntu atinyuka inzego nka ziriya zigana nka kuriya ibyagaragaye nk'uko wari ubyivugiye byahereye kuri ba dodo kabushi babatera inkweto hakakurikiraho na berlusconi bateye itafari mu mutwe agiye gusuhuza n'abantu na sarkozy n'uyu nyine perezida uriho emmanuel macron ukabona umuntu umwe afashe icyemezo kifatanaziranye nta n'ahantu asanzwe anamuzi akaza agafata icyemezo cyo kwigira umuntu ugomba gukubita umuntu w'icyitegererezo cyangwa se w'ikirango cy'ubuyobozi cyangwa cy'ubutegetsi azi neza ko arinzwe n'inzego nazo zifite ingufu cyane kandi zishinzwe kurinda wa muntu ni nko kwataka amategeko ni nko kwataka inzego nanone zishobora kuguhemukira ibyo bigaterwa n'iki harimo ikintu cyo gushimishwa no kubabaza undi mbona icyo ni icya mbere hari abantu b'abasadike bashimishwa no kubabaza undi muntu ndetse akaba yanabishyira no kumugaragaro bitewe n'inzira y'ubwana bwe yagiye anyuramo ugasanga umuntu yiremyemo akantu ko guhinduka umuntu ugirira nabi abandi bikaba ari bwo buryo bwo kubaho ni gukora hari abantisosiyo abantu bakora ibintu binyuranije ni- ni- n'ibyemewe n'amategeko akikuramo neza bya bindi bi- bibujijwe we ahubwo akajya abikorera icyo Eh, hakaba rero n'abandi nyine eh, twakwita abasosiyopate nabo birengagiza amategeko isosiyete cyangwa se abantu habamo baba barayishyizeho bwo ku- bwo kubana aribo bakora za tontire za byo akabikora aribwo buryo a- agamije ku- gukora hakaba rero n'abandi babikora ba- uburyo bw'imirebere ni ni uburyo bw'imibereho buba bwaragiye bubibatera byose bikunda kukuru- kugaruka kuko abagabo ba- bakunda guhemuka cyane bi- bi- ba- bakunda kubituruka ku babyeyi babo b'abagabo banywa- b'abarukorike cyangwa se inzira y'ubwana aha- umubyeyi w'umumama bamutandukanije n'umwana umwana akiremamo eh, ikintu kibi eh, mu- mu byo bita mu rwego rwa attachment attachment ni umuntu umwana yi- yisangaho umuha i- i- yisangaho yire umuha ibikwiriye abo bikaba keyagiva noneho rero uyu muntu wa- wamubyaye asa nkaho yamuhunze hari uburyo rero habaho za attachment zi- zi- zi- zituma umuntu ahinduka ashobora kuzahinduka umuntu uzagiramo urusobe yo kuzahinduka umwantisosiyali nk'uko cyangwa se yahinduka hakaba rero n'abandi nyine uh, nk'uko nabivugaga bagira abapapa babo ababyeyi bagiye babagizaho ntuza bitewe na alcohol na rukoredi ndende bakabaha icyo bita modus i- i- uburyo bwo gukora bumeze gutyo bwo kumerera n'abandi bantu bikazagenda umuntu akabikurana bijye bigaragara ahubwo akazajya akoresha n'amayeri menshi akabikora ubwo navugaga abantu uko bigenda bigenda hari rero n'ubundi buryo bwo kwiyahura umuntu afata icyemezo cyo kwiyahura buriya ndireke ugatinyuka ugakora ibintu utatumwe na rubanda hari uburi direkite bwa bundi ubwo bita tentative de suicide cyangwa se suicide yageragejwe igashoboka kwiyahura byage- byageragejwe bigaso- bigashoboka ukarya imiti myinshi itandukanye ingize gute igahita ikurangiza cyangwa ukanywa nka tide cyangwa se ukanitwika ibyo ngibyo byo ukiyahura cyangwa se ukajya nka hejuru ya etaje ukijugunya Eh, umutwe wawe ukora gutyo bikunda guturuka cyane ku nanone kuri ku, ku nzoga nyinshi eh, ku ku kubura umuntu wakundaga ndetse no ku no kwangwa eh, bikuri- bigerekeranije wanzwe kenshi gutakaza abantu umuntu wari ukugize u- nanone ufite inzira wanyuzemo yakumereye nabi ndetse harimo n'abakunda kubiterwa n'uko bafite agahinda cyangwa se umuhangayiko ukabije wa wundi dukunda kwita depresiyo cyangwa se i- ibyo bita amatubure za za ansiyo bikaba rero indwara wowe ntubimenye ko byagiye byisara muri wowe bikajya bikora ku buryo ubwonko bwawe buhora bukomporota kugushwanyaguza kugusenya hakaba rero n'iyo abantu benshi badakunda kumenya ituruka ku bintu nanone byinshi bi- bigaruka nanone kuri za za nzoga icyo mvugira inzoga ubwo inzoga akenshi iyo umaze guhinduka umunywi w'inzoga uhoraho uzinywa kenshi u- ukunda kugira ibyo bita imbamutima z'inyakibi arizo bita antimado kiripabilite zikunda kugabanyiriza icyo bita agaciro muri wowe mu kubura ingufu noneho bikazatuma uhinduka umuntu ubwonko bwawe buhora burema bukurema uko wowe nawe muzagenda mukishwanyaguza noneho ukataka rimwe na rimwe abantu benshi bagatinya kwataka bya bindi biri direkite bya bindi bi- bi- bibabaza umubiri wo hanze agakora nk'ikintu cyo kujya guhangana n'umuntu nka insitisiyo akavuga ati ngiye guhangana n'iki kintu ki- ki- cy'umutamenwa ngiye kumenana nacyo dr albert gakwaya ndagushimiye cyane kuri uyu mwanya uhaye radiyo ijwi ry'amerika murakoze cyane
banywanyi b'ijwi ry'amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya fm ku mirongo migufi ya shortwaves kuri facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa ku batwumva muri muri tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri muri kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda icenda icenda gatanu rimwe umunani gatanu ijwi rya amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda ni aha dushoreje aya makuru nshuti zacu rero mukomeze mugubwe neza na gahunda za radiyo yanyu umunsi mwiza umunsi w'amahoro murakarama mwari kumwe na thomas kamirindi
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.